iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu mu kanya rero nk'uko bisanzwe n'ikiganiro muri isanga uyu munsi w'icyumweru twahariye ibikorwa by'urubyiruko radiyo ijwi ry'amerika muyikurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu turi kuri facebook no kuri youtube vowa radiyo yacu mbibutse kandi ko mushobora no kutugezaho inama ibitekerezo ndetse n'inyunganizi mukoresheje aderesi yacu ya email ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu ikaze mwese mu kiganiro muri isanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi mwese mwese nongere mbaye ikaze mu kiganiro muri isanga uyu munsi twabatumiriye umuhanzi uyu muhanzi w'umunyarwanda uririmba indirimbo z'imana n'iz'ubumwe n'amahoro ni organiste compositeur akaba ari kizito mihigo muze mwese rero muganire nawe nk'uko nabibabwiye muduhe nomero zanyu za telefone tubahamagare hanyuma tubahe ijambo mubashe kuganira kuri byinshi bitandukanye akorana n'urubyiruko nagira ngo rero mbanze muhe ikaze kizito ikaze ngushimiye kandi uyu mwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika n'abakunzi bayo ntabwo turimo kukumva neza ariko
ntimwakoze cyane nishimiye kubana namwe mu kiganiro turakoze rwose ye mu gutangira mbere y'uko dutangira nk'uko nari mbivuze hari indirimbo uririmba nyinshi ni indirimbo z'imana zivuga amahoro ubumwe kubana neza nagira ngo mu gutangira mbanze nguha akanya ubanze wibwira abatwumva mbere y'uko nabacishirizaho kamwe muri utwo turirimbo kizito ni mu ntoki
murakoze ndi umuhanzi nk'uko mwabivuze ndi umuhanzi w'umukristo uri muri kiliziya gatolika hanyuma kuva nkiri umwana nkinga indirimbo za misa ziririmbwa mu misa ariko nagezeho mpinda n'izindi zishobora kuririmbwa hanze ya misa ariko zose zisanga zishingiye ku kwemera kwa gikristo zigamije gufasha abantu gusenga ariko zigamije no kubaha ubutumwa bwo kubana neza muri rusange ndi umuhanzi rero nagize n'amahirwe yo kubyiga nagize mu faransa mu ishuri ryitwa konservatoire muri dupari ukaba ari wo mwuga ndumva ari uko nabivuga birasobanutse hanyuma ni uvuze ko ari indirimbo nyine za gikristo kandi ko wabitangiye kera ni ukuvuga ko wabitojwe n'umuryango tuvuge ko akunda abana bari batoya bajya kuririmba mu kiliziya cyangwa se guhereza padiri ni naho byatangiriye
navuga ko buriya abahanzi bose batangira babikunda kubikora bikazaza nyuma nanjye nabikundiye mu kiliziya kuko nkiri umwana navukiye ahantu tw'ikibeho muri nyaruguru ni ahantu hazwi kwemera kwa gikristo kwihariye kubera n'ibyagiye bihabera mwagiye mubyumva iby'amabonekero bya bikira mariya n'ibindi nagize rero amahirwe yo kuvukira muri iyo environnement cyangwa muri iyo aho hantu hari ukwemera abantu basenga cyane misa rero najyagamo zose zabaga ziririmbye ngakunze indirimbo z'amakorari papa wanjye ndetse niwe wayoboraga korari ikibeho bigatuma rero nanjye mbikunda navuga wenda kuba na- na- na data yara- yara- yari ari muri- muri iyo korari numva nabyo byagiye hari uburyo byatumaga nanjye mbibonamo Mm.
ariko natangiye noneho kubikora kugerageza kubikora no kuza kugerageza gucuranga kuririmba ndetse no guhimba nyuma ya jenoside mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatanu Mhm. Ye. nagira ngo dushyireho akaririmbo kamwe tu- mu gutangira ariko mm, yenda tuze kuyigarukaho nyuma reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma badushyirireho amahoro y'imana Ubu nk'uko wowe wagize amahirwe yo kugira umuntu ukubera nk'intangarugero cyangwa se inkingi mu byo ukora ubu ngubu reka badushyireho iyo ndirimbo indirimbo ya kizito mihigo ari we turi kumwe nk'umutumirwa mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi avuga amahoro y'imana kizito wari utubwiye ko watangiye kwinjira neza neza mu byerekeranye n'ibikorwa byo kuririmba nyuma ya jenoside iyi ndirimbo nayo irabigarukaho ariko muri makeya ubutumwa utanga muri iyi ndirimbo ntituri bushobore kuyikina yose ngo irangire ariko dushobora kuza kuyigarukaho nihaboneka akanya ubutumwa muri makeya utanga muri iyi ndirimbo ni ubuhe
Ye, muri muri uku kwezi kwa cumi na kabiri dutangira kiliziya gatolika yo mu rwanda yakoze ibirori yego ibirori byo ku- kwishimira umusanzu wayo mu mibanire myiza y'abanyarwanda nyuma ya jenoside Aba- aba- aba- kiliziya ireba ibyo byagerageje gukora ireba n'ibisigaye antuka kiliziya nayo nk'umuryango w'imana wigisha abantu gukundana no kubana neza mu mahoro yagerageje gukora ikintu nakwita nka eh, nka bira eh, gu- gu- gu- gu- gu- gusesengura no kwishimira ibyo yabashije ku- gukora umusanzu yatanze mu mu bwiyunge bw'abanyarwanda aho bugeze Mm, ubwo rero nanjye naravuze nk- nk'umuhanzi w'umukirisitu u- u- ukunda cyangwa eh, ukururwa by'umwihariko n'iyo nsanganyamatsiko y'ubwiyunge ndetse n'amahoro mhm.
ndeka nifatanya na kiliziya mu gushimira imana mbere na mbere iyo yafashije abantu kongera kubaho no kubana muzi ko byose rwose tubikesha imana mbere na mbere ni ukuvuga ko rero iyi ndirimbo yaje ari isengesho rishimira imana ko yaduherekeje nk'uko mbivuga muri iyi ndirimbo nyine ko yaduherekeje muri iyi myaka makumyabiri itanu ishize kandi ko ikomeze kuduherekeza yego ndabona abakunzi b'ijwi ry'amerika batangiye kuduhamagara ariko mbere y'uko tubakira nagira ngo muri makeya tuganire ku bikorwa ukora nk'umuhanzi ukora mu biruhuko cyane cyane ibiruhuko bisoza umwaka guhera mu mwaka ushize mwatangiye kwigisha urubyiruko byerekeranye no kuririmba umwuga mumazemo igihe musobanukiwe watubwira muri make uko icyo gitekerezo cyakujemo
yego ni ukuvuga ubundi hari abantu bakunda kuririmba bakunda muzika muri rusange ariko batazi ibyo bakunda ibyo ari byo reka mbasobanurire wenda hari abantu umuntu wese akenshi iyo abantu bagiye mu misa korari gatera indirimbo barayikiriza akenshi bajya muri urubyiruko rujya muri za buwate de nuwi babyina narwo rukabyina rukaririmba ariko wababwira ati ibyo bintu umuntu waririmbye byandikwa bite babyandika bate kuko muzika igira uburyo yandikwa ku buryo mu buryo bwa gihanga ugasanga ntibazi kubyandika ni nka kwa kundi rero nigeze kubivugana n'umunyamakuru wanyu mu gihe gishize ni nka kwa kundi usanga umuturage atunze isuka agahinga akajya mu murima akihingira urumva ushatse wamwita umuhinzi ariko ntibibuza ko burya habaho n'amasomo y'ubuhinzi n'ubworozi umuntu akaba yaminuza akazamenya uwo mwuga mu buryo bucukumbuye muzika nayo kuba umuntu batera indirimbo akikiriza ntibivuga ko burya aba yize muzika ni ubumenyi umuntu yiga mu ishuri akiga uburyo yandikwa akiga uburyo isomwa nababwira ko nk'ubu ikintu ndimo ikintu ngamije nari nanagamije ntangira kiriya gikorwa ni ukugira ngo mu rubyiruko rw'u rwanda tugire abantu bazi gusoma amanota ya muzika amanota ya muzika ku batabizi ni ibimenyetso bihuriyeho minsi yose umuntu yandikamo indirimbo ku buryo yandikiye mu rwanda nshobora kuyohereza muri amerika bakayiririmba nk'uko mbishaka kandi ntagiye kubigisha ubwo bumenyi rero nibwo nashakaga guha urubyiruko rw'u rwanda kuko abenshi bakunda muzika ariko nyine ntibazi kubyandika ntibazi no kubisoma ibyo bimenyetso nashakaga gufasha abana kugira ibiruhuko byiza muri iyi minsi mu rwanda hari ibibazo byinshi mu rubyiruko bavuga ikibazo cyo gukoresha ibiyobyabwenge ibibazo byo gutwara inda zitateguwe n'ibindi ku buryo rero n'abarebye nsanga bishobora no kuba biterwa n'uko iyo urubyiruko ruri mu biruhuko biba bidafite ikintu ruhugiramo rukunze kandi kirufitiye akamaro ndavuga ni reka amasomo ya muzika azajya aba ikintu bahugiramo bakunze kuko urubyiruko hafi ya rwose rukunda muzika noneho bagira ubwo bumenyi ariko binabafashe igikorwa yego kizito ni igitekerezo cyiza hariho gushaka gukunda hariho gukunda umuziki ariko hariho no gushobora abo bantu kumenya gusobanukirwa abo mwigisha mubatoranya gute ni abantu ababizanira kubera ko babikunze cyangwa se mufite uburyo mujya mu mashuri cyangwa n'ahandi haba hari abana benshi mugatoranyamo abafite impano
dutanga amatangazo buri gihe uko abana bagiye kuza mu biruhuko dutanga amatangazo tubwira abana ko umwana uwo ari we wese wiga mu mashuri abanza n'ayisumbuye muri kigali ubu ngubu twari tukiri muri kigali n'ubushobozi bwacu bwatugarikirizaga ashobora kuza akiyandikisha nta kizami tubaha mbere yo kwinjira kuko tuba tubizi ko bose abenshi bashaka gutangirira kuri zeru ni ukuvuga ko dutangira bose tubaha ubumenyi bw'ibanze ibyo nakwita renosiyo de baze noneho ubwo bumenyi bw'ibanze ni ukwandika ayo manota tugatangira hasi rwose ku byo bita dore mifasorasido ni nk'uko iyo umuntu atangira gusoma no kwandika batangira ku nyajwi u o a e natwe dutangirira hasi noneho bamara kubona icyo nakwita renosiyo de baze ari nacyo cyiciro urebye tugiye kurangiza ubu ngubu bakaba batangira noneho no gutekereza gucuranga no gutekereza se kuba umuntu havuga ati reka ndebe niba naba umuhimbyi w'indirimbo kuko buriya muri muzika habamo imyuga myinshi habamo uhimba harimo uririmba ufite umuhogo mwiza harimo ucuranga harimo uwandika amagambo y'indirimbo uzi kwandika amagambo abantu baririmba ukumva ni amagambo meza hakaba n'umucuranzi ni imyuga myinshi umuntu ushobora guhitamo umwe nyuma ariko wabanje kugira ubumenyi bw'ibanze bugusobanurira icyo muzika ari cyo yego reka noneho ubwo twakiriye abakunzi b'ijwi ry'amerika twibutsa kandi aba turi kumwe muri aka kanya ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga cyo ku cyumweru ahanini twagihariye urubyiruko cyangwa se ibikorwa by'urubyiruko ibikorwa bakora buri gihe bashaka kureba uko bakwiteza imbere cyangwa se uko bateza imbere n'igihugu ku murongo wa telefone dufite leonce aradutegereje yamaze akanya wakoze kutwihanganira leonce
nuko murabo kwihanganirwa urakoze cyane cyane rwose urahagana hehe
ku cy'uburundi yego
nuko ntangiye gushimiraho abamenyeshamakuru b'ijwi rya amerika bose iyo bava bakagera mu mpande zose z'isi aho baherereye reka ngushimire nanjye mu izina ryabo
ndabasabiraho umwaka mwiza muze mubone ibyo mushaka mu rugo ho mu bikorwa bya minsi yose imana izibarinde yego yego nawe rero wose kimwe n'umuryango wawe n'inshuti
nuko ntaho ndashinga ariko nizere muri demire ventene niho uzashinga umuryango ariko hari n'umuryango mugari
bose baragiye ga none sigaye ndi nigenga urumva ni danje ihangane ihangane ni danje koko ihangane no gushaka inshuti
none indirimbo ho asohora yasohoyeho zirafasha abantu benshi bahuye n'ibibazo bitandukanye zirabaremesha hari muri demire demire kenze niho thomas kamirindi yampa indirimbo ye yaguhaye indirimbo ya kizito
yego kizito mihigo niba wari wayatse yari ni iyihe
yavuyeho muhejeje kuvuzaho yarafashije cyane irantumaho nakomeza ibyizigiro kwihanganira ibimbayeho byose none ndamushimire cyane ndamutumira ko natembera mu gihugu cy'uburundi nanjye ndifuza ko aho azaba ari hose nzashikaho kumureba ndamwibonera kuko ndamukunda cyane azagusanga hehe urubahagana bujumbura
ndi bujumbura ku mugwa mukuru niho ndi yego ubwo twizere ko muri uyu mwaka ndashimiye cyane rwose imana izimufashe umuryango we n'igihugu cye atuyemo imana izimugirire neza azarangize n'umwaka mwiza ndamukunda cyane tomasi kamirindi umunda mukize rwose nimba ari muri muze umunda mukize rwose nawe yarambaye hafi mu mwaka wa demire keza arandemesha yivanye n'ibihe imana izibagirire neza nawe ubwo nzamusuhuza ejo uyu munsi ntabwo yakoze ari mu karuhuko ka wikendi
none ntibyashoboka iyo ndirimbo se sinzi ko mwayinyoherereza sinzi nyine zagenda mwaba mukoze cyane sawa ubwo turari kuri watsapu
yego
sawa ubwo turaza kuyikohereza nihaboneka n'akanya turaza kuyishyiraho tuyivuze ku buryo burambuye ariko reka tukwifurize ko nawe ubwo bavuze ko utarashinga umuryango ariko ko muri uno mwaka hari icyo wageraho
ndi bukukeka ko demire ventire ndahashyitse naho mbona ibihe oya uzahashyika ye uzahashyika reka ngoye kizito rero ubwo agira icyo avuga ku byo umubwiye kizito wumvise rewonse niba hari icyo wamubwira iyo namwumvise namwumvise ndamushimiye cyane kandi nawe ndamusuhuje mwifuriza umwaka mushya muhire n'ibihe byiza bya noheli mwizeza ko rwose umunsi bizashoboka ko njya gutaramira abarundi azabimenya akitabira iki gikorwa
nuko nzahagera nanjye aho uzaba uri hose
yego ugera ibihe byiza rero leonce reka nuko imana ibandimbiye twakire jean marie jean marie yombi
urahagana he
ubu tuvugana agende mu rwanda mu ntara y'amajyepfo mukomere cyane
mukomere mukomere hanyuma uri twese urifuza kugira icyo ubaza kizito cyangwa ni intererano cyangwa igitekerezo
ya ni igitekerezo no kumubaza nabyo birimo igitekerezo ashaka kumuhana n'ikibazo yenda nimba ariko nabyita nagira ngo mbaze nimba yenda hari indirimbo azongera kudusohorera yenda zijyanye n'icyunamo kubera ko mu gihe yenda amaze afunguwe nimba ariko nabyita cyangwa se avuye mu kasho sinzi yenda nimba hari ubutumwa yenda bwihariye yenda bujyanye no kwibuka yakongera kuduha hari abakunzi benshi twari tumutegereje twari tumutegereje tumukunze dukunde yenda ibihangano aduha ariko ubu ngubu twumva yenda mu rwanda atari kwigaragaza cyane ni iyihe mpamvu iri kubitera ko tutari kumubona cyane muri muzika nyarwanda kandi turamukeneye cyane turamukeneye aratwubaka arinda indirimbo nziza rwose zikatwubaka bamwe mu bantu nk'urwaruka cyangwa se urubyiruko rwo mu rwanda dukunda dukunda ariko ntabwo turi kumubona cyane ntabwo ari kwigaragaza ku ruhando mpuzamahanga ku ruhando mpuzamahanga cyane ubu ngubu dusa nkaho yazimye ukuntu ntabwo tukimwumva cyane n'ibihangano byiwe ntabwo bigisohoka cyane ku maradiyo sinzi impamvu wenda yatubwira bishoboka yatubwira akadusobanurira mu buryo bwimbitse
hanyuma icyo ni igitekerezo hari ikibazo wakivanze n'ikibazo bibaza niba azabakorera indirimbo sawa urakoze cyane jamari
murakoze nawe kizito jamari musubize
icya mbere arabaza niba mu cyunamo hari indirimbo nteganya kuhimba nk'uko bisanzwe nta cyunamo kijya kiba ngo niyo kwifatanya n'abanyarwanda no mu kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatanu uyu mwaka turiho turangiza nifatanyije n'abanyarwanda mirongo indirimbo ebyiri yitwa kubabarira ntibivuga kwibagirwa n'iyitwa abarinzi b'amateka atese kuki tutakizumva cyane ku maradiyo ibyo rero ntabwo ari igihe yabibaza yabaza ba nyir'amaradiyo kuko ntabwo twebwe dukora twebwe dukora ikijyanye no guhimba indirimbo tukayishyira ahagaragara ariko ntiwajya kubwira abantu ngo nyabona mujye munsi igihe badashaka kuba igihe babona wenda itajyanye na gahunda bateguye gucishaho ntabwo mu by'ukuri icyo kibazo mbajije ngo kuki bitacyumvikana ku binyamakuru ahubwo abanyarwanda ntabwo ari uwa mbere bimbajije ariko bajya babibaza ayo maradiyo ahubwo basize ko dushaka igihangano runaka kuki mutakitubiriza kandi hano mu rwanda hari uwo muco wo gutelefona ku maradiyo abantu bagasaba ibyo bifuza ndumva ndumva ndumva bajya babibaza amaradiyo kuko ngewe ntabwo akazi kanjye nk'umuhanzi kagarukira mu gusohora indirimbo mpamvu impamvu wenda bagabanyije gutambutsa ibihangano byanjye nibo babisobanura
sawa ndumva birumvikana ko ari amaradiyo nyine ahitamo indirimbo zo gucuranga ubwo kuko babisabye babibajije nibo bashobora kubaha igisubizo twakire na ngabo ngabo turi kumwe
ndabumva wiriwe urahagana hehe
ndi muri tanzania mwiriwe neza mwiriwe umwaka mwiza kandi
wa twese wa twese
ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ntibyo kibazo nashaka ko mbaza mutumirwa ubwa mbere ndabanje kumuramutsa
arakumva
hama ikibazo cya mbere nari ifise mu bijyanye yego n'umuziki wiwe ariko arakora nashaka mbaze nk'imigambi yaba afise muri uyu mwaka tugiye gutangura wa bibiri na mirongo ibiri ibiteramo duvugemo n'ibindi n'ibindi nk'ibyo bintu nk'ibyo yaba ariko arategura kandi yaba ariko ategura ikindi giti cyoteza imbere urwaruka ruri inyuma yiwe mu bijyanye n'umuziki ibibazo byanje ahanini n'ibyo
ngabo wakurikiye tutangira ko twari turimo kuvuga ko yari arimo kwigisha urwaruka abana mu byerekeranye n'umuziki mu bihe by'ibiruhuko reka ariko muhe umwanya kwibwirira kizito subiza ngabo
arasa nkubaza imishinga mfite muri uyu mwaka ugiye gutangira nagira ngo mubwire ko maze umwaka maze umwaka rwose unarengaho ibyumweru bike ntangiye ibitaramo tubune tubune muri diyosezi zitandukanye z'u rwanda muri mu maparuwasi atandukanye agize diyosezi z'u rwanda ntabwo irarangira ariko ndateganya kuyirangiza mu kuyisoza mu ntangiriro z'umwaka utaha iyo turune indirimbo z'imana muri paruwasi zitandukanye niyo nahaye agaciro mbere na mbere kuko navugaga abantu bagomba kwibuka uwo ndiwe ndi umuhanzi w'umukirisitu gaturika nashakaga ko iyo idankite abantu batayibagirwa hari abantu bajya bitiranyije nabanje gukora iyo iyo gahunda yo gutaramira abakirisitu bari bankumbuye ubu rero nzarangiza icyo gikorwa cyo kuzenguruka amadiyoseze mu ntangiriro mu mezi ya mbere y'umwaka utaha nibirangiza nibwo nzategura igitaramo cya rusange noneho cya kindi cyishyuza abantu bakishyura umuntu wese akaba ashobora kuza n'indirimbo zitari za kiliziya noneho zikaririmbwamo nyuma yabyo ndizera ko yaravuze ibyo ko uburyo mfasha urubyiruko ngira ngo ntiyatangiranye natwe ariko ndizera ko iri shuri twatangiye rya muzika rizagenda ryaguka ubwo niko ngenda mbiganira n'abandi bashobora kumbera abafatanyabikorwa ku buryo bitazaguma i kigali gusa ahubwo uyu mwaka utaha uzarangira byibura ko mu mijyi itanu ikomeye mu rwanda ni ukuvuga wenda muhanga musanze gisenyi kigali evidama wenda no mu ruhango n'ibutare se mu mijyi ikomeye y'u rwanda hazaba hari ahantu abana bigira muzika mu biruhuko ku buryo umwana azajya muri vakanse aho ari hose mu rwanda avuga ati nzagira ibiruhuko byiza ndi kumwe n'abandi banyeshuri twiga muzika ku buryo mbese biba umuhigo n'abanyeshuri bazajya bava ku ishuri babwira ababyeyi babo bati mama papa nimba uwa mbere nintsinda amashuri muzampemba kujya kwiga umuziki kuko biba ikintu cy'umuco mu rwanda urumva rero ndizera ko bizagenda byaguka nicyo cyifuzo mfite kuri uyu mwaka utaha
mwari mwabikomejeho dutangira muvuga ko mukorera muri kigali kugeza ubu ngubu kubera ubushobozi ninashatse kubaza niba muteganya koko kuzajya n'ahandi mu bindi bice by'igihugu mu ntego mwari mufite cyangwa se mufite mu bijyanye n'uyu muzika mu rubyiruko hari icyo mugarutseho cy'abafatanyabikorwa babafasha cyangwa se abatera inkunga muri uyu murimo mukora ndumva harimo na minisiteri y'urubyiruko nkurikije ibyo mwavuze hashobora kuzamo iy'urubyiruko hashobora kuzamo iy'uburezi hashobora kuzamo n'iy'ubuzima yazamo bitewe n'uko hari abana bashobora kuyoba bikagira ingaruka ku buzima bwabo izo minisiteri zitandukanye n'izindi cyangwa se n'ubutegetsi bw'igihugu n'izindi murateganya kuzegera kugira ngo murebe ko babafasha muri uyu murimo
baturimo cyane ndateganya kubegera gusa nashatse kubanza gutangira kuko akenshi iyo umuntu arimo agenda avuga umushinga utaratangira ntacyo aragerageza gukora abantu ntibabyumva nashatse kubanza gutangira kugerageza gukora gukoresha imbaraga nke zanjye nkagira aho ngeze noneho nkajya ngenda mbwira abantu dore yewe imbaraga zanjye zigarukirane mu nyunganire ku buryo rero nta gushidikanya ko muri uyu mwaka utaha tuzegera izo institusiyo izo nzego za leta ariko noneho n'inzego z'abikorera ndetse n'imiryango itari iya leta nayo yita ku bana ndetse no ku burezi yego radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku murongo wa telefone dufite ni sabwa abuduru naryumvise neza izina ryawe
niyo mazina yanjye yego ufite ikibazo cyangwa ni inyunganizi
murakoze radiyo ijwi rya amerika kuduha uyu mwanya tugatanga ibitekerezo tukabaza n'ibyo tuba tutabasha kwiyumvisha nk'uko mpora mbivuga radiyo ijwi rya amerika mwaduhaye amata natwe ntituzabima amatwi urakoze cyane ndagushimiye
reka ntangire nsuhuza bwana kizito mihigo muraho neza
neza
umwaka mushya muhire kuri wowe n'umuryango wawe hamwe n'inshuti zawe muri rusange
kandi
bwana kizito mihigo mvuze yuko uri umwe mu bahanzi bo mu rwanda bafite abakunzi benshi benshi ntabwo naba nciye nk'amabere nagira ngo nkomeze nshima ibikorwa byawe bya muzika ariko ikibazo dukunda kugira nta ndi hano mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali umurenge wa rusororo nashakaga kukubaza ese ni kuki mutajya mumanuka ngo mwegere abakunzi banyu ba hano mu byaro mukigumira iyo mu mijyi kandi mvuze yuko mu cyaro ariho muba mufite abakunzi benshi ntabwo naba nibeshye tukicwa n'irungu bikatuyobera urahishiwe ariko urahishiwe ntabwo uciye mu ijambo urahishiwe yavuze ko narangiza turune y'indirimbo z'imana mu maparuwasi azaza akabasanga namwe
ni ukuri kose kizito mihigo ni umuhanzi nyarwanda kandi dukunda twemera n'ibihangano bye bitewe n'ubutumwa aba atanga ikindi kibazo nashakaga kumubaza hari indirimbo aherutse gushyira hanze ivuga ngo aho kuguhomba yaguhomba ese bwana kizito iriya ndirimbo ubutumwa burimo abashakaga gutanga ubuhe butumwa ese washatse kuvuga iki hariya kuko ni indirimbo nziza birumvikana niyo uyicuranga uba wumva rwose iryoheye amatwi ikindi nashakaga ikindi nashakaga kubabaza cyangwa kubatuma nk'amwe abanyamakuru ba radiyo ijwi rya amerika nagira ngo muze muzadushakire uwahoze ari umukinnyi w'u rwanda mu mavubi jimmy gatete muzamudutumirizeho nawe aze muri sitidiyo kuko ndahamya ko ari umuntu wubatse amateka mu mitima y'abanyarwanda murakoze radiyo ijwi rya amerika umwaka mushya muhire yego namwe namwe ugire ibihe byiza umwaka mushya muhire yego namwe kuri twese yego yego kizito ibyo abdu avuga urabivugaho iki
ibi nabyumvise yatangiye ashima ibikorwa byanjye avuga ko bimufasha bifasha n'abanyarwanda benshi kandi ko bankunda ari benshi nagira umushimire noneho abaza impamvu ngo tutamanuka rwose ngo tugere mu byaro tubataramire nabo tubasusurutse ahubwo ugasanga ibitaramo byinshi birabera mu mijyi nyamara ibyo avuga nibyo ku bahanzi bose usanga iyo ibitaramo biteguwe usanga koko wa mugani hibandwa mu mijyi ibyo avuga rwose ndumva ari byo kandi ugasanga impamvu ibitera ni uko wenda ibyo bitaramo biba bigamije kwishyuza amafaranga bakavuga bati nitujya mu cyaro nta mafaranga dushaka ari buhaboneke ugasanga ni iyo nyungu ifinansiyeri no iyo nyungu y'amafaranga niyo abantu bagenda bareba cyane ariko wa mugani dukwiye kujya twibuka yewe ku giti cyanjye muri uyu mwaka narabikoze amaparuwasi menshi nagiye nsura ni amaparuwasi yo mu cyaro ntabwo ari amaparuwasi yo mu mujyi kugira ngo wa mugani abakirisitu dore ko noneho ibyo bitaramo nk'ayo maparuwasi byo bitanagamije inyungu nagiye negera amaparuwasi yo mu cyaro nagiye parizampure paruwasi yitwa imutete muri diyoseze ya byumba nasuye ikibeho muri nyaruguru nagiye nyamagabe nagiye ahantu nagiye nagerageje kugenda njya mu madiyoseze nagiye rwamagana ni ahantu hatari mu mijyi cyane ariko hari abakirisitu nanone bangaragariza ko bankeneye ubwo ngubwo wabuze nawe uko yavuze buriya n'intangire n'ibikorwa byo hanze ya kizanzara ngenda ndeba nanone ahari aperi z'abantu nyinshi aho bavuga bati turagushaka abariho duhera noneho rero icyo namubwira cyo doko kuri icyo ndabizirikana ndabizirikana ko bikenewe kurushaho kwegera abantu batari mu mijyi kugira ngo nabo tubageze ibihangano byacu n'ubutumwa bwacu ikindi yavuze rero yabazaga indirimbo yanjye yitwa aho kugomba yaguhombya nasohoye mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka ushize ni indirimbo y'imana indirimbo ya gikirisitu irimo ubutumwa bwo kugarukira imana imikirizo yayo iravuga ngo aho guhomba yaguhombya ugasubira ku isuka ugatangira bushya yakwemera ugatakaza ibyo yakugabiye byose ariko ugahindukira ukayigarukira nka wa mwana w'ikirara icyo nashakaga kuvuga ni uko abantu muri iki gihe iyo kubera ko tuba duhugiye cyane mu gushaka iby'isi ejo nzamera nte abantu bashaka amafaranga abantu bashaka bari mu mashuri mu tuzi dutandukanye rimwe na rimwe nk'umuntu wemera imana nsanga iyo mihihibikano y'isi igenda itubuza umwanya cyangwa igabanya umwanya twageneraga imana umubano w'imana ukagenda uyoyoka kubera uburyo twahobeye isi n'ibyayo nkavuga ngo rero imana nk'umubyeyi kuko ikiri imbere cyane n'uwo mubano wayo nayo dore ko ari nayo iguha ibyo bintu iyo ubonye byakubereye ikigirwamana muri iyi ndirimbo ndirimba mu gitero cya gatatu iyo byabaye ikigirwamana yakwemera ibyo bintu ukabihomba akanya gato kugira ngo wibuke aho bikomoka uyigarukire wongere usubire ku isoko none bikazaba bigusubiza ni ukuvuga ngo aho kuguhomba aho kugira ngo imana ihombe umwana wayo wa wundi wararukiye nyine mu iraha ry'isi cyangwa mu bintu by'isi yakwemera ikamuhomba ibyo bimurangaza ahubwo noneho akayigarukira akaba yabona noneho n'uburyo kuko hari hari hari ikintu umuvandimwe wanjye umukiritu w'inshuti akunda dukunda kuvuga cyitwa kubaho ucuritse kubaho umuntu acuritse kubaho umuntu acuritse ni ukubaho icy'ingenzi ari icyaho umwanya wa nyuma noneho ibitari ingenzi akaba ari ibyaho umwanya cyane ni ukuvuga ko nk'iyo nk'ibyo bintu ba materiyeri ibintu amafaranga iby'isi ugasanga bifite umwanya ukomeye noneho rusansi meme y'ubuzima cy'ubuzima busobanuye cyangwa imana yatanze ubuzima ikaza ku mwanya wa nyuma icyo gihe umuntu aba ariho acuritse urumva rero icyo bigamije mu by'ukuri ni ugucurukura abantu bagaha icy'ingenzi bakagira umwanya wa mbere hanyuma n'ibintu bikaza ahubwo bifite noneho icyanga mara icyo kubaho bacuritse
kubaho umuntu acuritse ni bibi cyane biragatsindwa oya ni bibi niyo umuntu yabifata mu buryo busanzwe kugenda kugenda ku mutwe nabwo nabwo nibyo rwose
reka dukomeze twakira noneho inosa uranyumva nikose urihe uri ku muhanda inosa ntabwo tukumva
ndabagenze ndi kuri moto ndi mu murwayi kwa muganga mwihanganira bagenzi ndabumva neza kuko mwize ndi kumwumva nizeye ko atari wowe uyitwaye ariko
ntabwo ari njye utwaye moto
ngaho gerageza kugira icyo uvuga twumve niba nitutabasha kumva ubwo turaza kukwakira nyuma nihaboneka akanya wifuzaga
noneho ngenda shimira kizito mihigo mu bikorwa ari kugenda agaragaza hirya no hino mu gihugu akenshi na kenshi ndashimira ko ari kugenda afatanya n'abakorari b'umugabo atandukanye ariko nkamubaza ndetse uyu mwaka turangiye noneho bibiri na makumyabiri agurisha imiti ibihe bitaramo aduteganyiriza cyane cyane hano mu mujyi wa kigali ndetse hirya no hino mu ntara kuko ahenshi mu ntara cyane cyane burangiye ni naho nakwibanda kuko inaha kigali turamuzi cyane ariko hirya no hino mu ntara benshi ntibamuzi bamuzi bafite amatsiko kubona kizito mihigo harimo abataramubona wenda navuga rusizi rubavu nyagatare huye n'ahandi mbese aho ngaho arateganya kuzagira gutandukana n'abakirisitu baho ni ibihe bikorwa ko bisange aduteganyirije muri iyi myaka
inosa urakoze sinzi niba wakurikiye hari ibyo yari amaze gusubiza iby'abateganyiriza mu bihumbi bibiri na makumyabiri reka rero tukureke ubwo sinzi niba buri bubashe kumva igisubizo ubwo moto irimo iduteza urusaku ndumva bigabanutse ariko kizito wamusubiza
ndumva abajije ikibazo kimeze kimwe n'icya wa wundi wo mu kanya wabazaga imigabo n'imigambi mfitiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ni kwa kundi namubwiye nindangiza kuzenguruka mu maparuwasi nkora ibitaramo byo gusingiza imana nzagenera nzagena n'ibikorwa n'ibitaramo rusange noneho ubundi umuntu ahereye no mu mujyi wa kigali kuko nk'uko uyu nguyu yabivuze abanyakigali bararekarama barishyuza igitaramo kifunguye abantu baza bakishyura kandi nanjye simbyanze sinanze ko bakwishyura kugira ngo n'iryo shuri ndiho nkora ribone ko ryabona ibikoresho cyangwa tubone ko twana twanaziyubakira iryo shuri aho kugira ngo tugende dukorera ahandi mu by'ukuri ni ikintu nteganya ni ikintu nteganya muri uyu mwaka ibitaramo bizaba byinshi ndizera ko bizabageraho kurushaho kurusha mbere
idirisa nawe ari ku murongo wa telefone wiriwe neza
iyo neza urahagana hehe
muri hano i kigali yego ndi umukozi wa kizito arakumva
ntabwo waduhuza nawe tukaganira arakumva rwose
yego ndi umukozi wawe muri hano i kigali turashima turashima ibikorwa umaze kugeraho yewe ndi umufana wawe
ndabashimiye cyane
ndi umufana wawe komereza aho ngaho turebe ko abana abana bakiri bato twabazamura nabo bagateza umuziki wacu imbere kandi nakwifuriza umwaka mushya muhire
ndabashimiye cyane namwe umwaka mwiza
yego ariko kuraje dufite abakunzi benshi turi kuri inyuma
yego mwakoze
murakoze cyane urakoze cyane idirisa nawe kandi ugire umwaka mwiza hamwe n'umuryango wawe
murakoze ariko turabashimira abamutumiza mwadutumiriye murakoze cyane twari tuzi ko mumukeneye
twari tumukeneye twari tunamukumbuye afite abakunzi benshi niyo mpamvu tubahaye tubahaye icyubahiro muri makeya mwadukoreye neza urakoze cyane rwose dirisa ubwo turabazirikana nk'uko namwe muduhoza ku mutima
yego murakoze
twakire patriyote reka mbaze ku murongo wa telefone ni demokarate demokarate uranyumva
ndabona cyane yego urahagana he
ndi mu burundi
niryo zina ryawe cyangwa niba atazi demokarate
uretse narabwiye impamvu ntabyo wabimbwiye ryari
atatu wanyakiriye mu kiganiro wanyakiriye mu kiganiro namubwiye impamvu ntabwo yari ngewe niyo mpamvu nari nkubaje ntabwo nari nzi impamvu yabyo sawa ikomereze
mbona ko mbotse umutekano
yego ufite ikibazo cyangwa ni intererano
ni ukuvuga nabonye ko umugabo w'umutumirwa muhanzi haro yego turakumva komeza
ni ukuvuga namye cyane rwose ku mutima waturungikiye nashaka ntanga interano ry'iwanje nakomeze rwose ateze imbere umuzika wiwe
yego ariko nkazobasaba yego nkabasaba ibiganiro bizokurikira muto turonderere uwitwa uwiringimana teogene
uretse gatoya uwiringiyimana teogene
ni umuhanzi w'umunyarwanda aturusha mu rya bose babireba ko turamushaka cyane ko tuba turamukunda
sawa ubwo tuzareba niba yatubonera akanya
yamika ikindi nacyo
turakumva
ndabashimiye cyane rwose ukuntu mwanyitayeho mukanyakura
turabahamagara iyo muduhaye nomero zanyu keretse iyo zanze gucamo rwose ariko ndafite ikibazo nashaka mumfashe uburyo nshobora kunyura inibogisi nkatanga ibyumviro n'utubazo mfite ntaciye ngaho ku rubuga muri kuri facebook
oya ntaciye aho ntaciye aho nkanyura inibogisi yanyu reka turaza kuguhamagara mukamfasha mukamfasha uburyo nabikora kandi mwamukoze cyane ko kubera ndafite ibibazo nashobora gushyikiriza ngaho nyene kuko uweje yanyakiye mshe ku mayange ndamubwira ansaba ko noca nyura inbox mukanyakura kugira ngo ndabishikirize mu ibanga
sawa ntabwo ari guhamagara uwo bikubwiye
mbo nyuma y'ikiganiro ntabwo banyakuye ariko nabasaba rero nabasaba muze kubyitwarikira n'ikirangiye muze kunyakura kugira ngo mumfashe muri ubwo buryo uyu munsi bwo ntabwo mpamya ko byari biri bushoboke akazi ni kenshi ni ukuzabishakira ikindi gihe
murampa muhango rero
reka nsabe bagumane nomero za telefoni zawe ahubwo mwamukoze cyane rwose umubwi mu DJ kugira ngo bikundike umwanya umwanya akanya kazoboneka muze mubinkorere kuko mfite ingwane nyinshi ibibazo byinshi
niba hari ibyo twabishoboraho ubwo tuzaguhamagara twumve
muba mukoze rwose ndabifurije kurangiza neza umwaka nawe
no kuwutangwa neza agenda nawurangije nabi ndi mu bitaro ubona agahengwe muzatangire uwuza neza murakoze nawe nawe uyu mwaka uzakubere mwiza kurusha uyu nguyu urangije murakoze kandi icyo kibazo kumuciteho cyane urakoze
warangiye warangiye nabi cyane rwose kuri jewe ihangana
mbwa icyo kibazo mugishyire ku mutima yego yego nakumvise rwose sawa radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga Ah, reka noneho tube tubumvisha kubera twavuze ku bijyanye n'umuziki cyangwa se ah, kwigisha abana kwigisha urubyiruko byerekeranye n'indirimbo tube tubashyiriyeho n'indirimbo kizito mihigo imwe mu zo yaririmbanye n'abo bana ah, indirimbo gloria indirimbo gloria kizito mihigo iyi ndirimbo ni indirimbo nziza abana bawe ndumva batangiye kubimenya
birimo biraza birimo biraza eh, ntabwo indirimbo aritwe twayihimbye n'indirimbo isanzwe kiliziya ijyanye n'ibihe bya noheri I- ni indirimbo usanga ziri mu ndimi zose zo ku isi ni za Mm.
ndirimbo usanga rwose zarabaye kimomo ku isi hose Ah, muri kiliziya ugasanga rero iri mu ndimi zose Eh, neza rero na- na- na- na- nabafashe amajwi kugira ngo numve wa mugani n'aho bageze mu bijyanye no kuririmba noneho umuntu abe yamenya icyo ya- yagira Eh, na- bamenyesha ko abo ngabo mwumvise baririmba ni bakeya nari na- bari batsinze ikizamini cyo kuririmba kuko ntabwo nari kubasha kubafata amajwi yose icyarimwe nabanje kubakoresheje ikizamini cyo kuririmba naho bagitsinda barimo baza gufata amajwi muri studio Eh, no ubwo nihaboneka akanya turaza kugira n'izindi urutoki rwawe rwanyereye hari aho eh, iyo nashaka ko batwumvisha ya- Mhm.
aho nawe uri- uririmbamo ariko ubwo nibishoboka mu Yego.
kanya turaza ku- kuyishyiramo ye twakire ku murongo wa telefone donald wiriwe
mwiriwe mwiriwe urahagana he
Eh, mperereye mu rwanda umwaka mwiza
umwaka mwiza namwe mwese twishimira n'umutumirwa mwadushiriye kuri radiyo yego urifuza ku n'icyo wifuza kumugezaho
yego njyewe ikintu nari nari nshaka kuvuga muri rusange ni ugushimira kizito mihigo ukuntu inyigisho atanga yaba muri kiliziya gatolika cyangwa se no mu buzima bwo hanze hose nta kindi navuga kirenze uturetse kumubwira kuraje ndetse n'abakiri batoya akabafasha gusa ntabwo mbizenda ngo afasha abantu ku myaka ingahe kugeza ku ingahe kuko hari n'abantu bakuru baba bakeneye kuba baza no muri iryo shuri kugira ngo bagire ikindi bunguka mu buzima bwabo kuri muzika ntabwo mbizi niba hari icyo we bo abateganyiriza
ni igitekerezo cyiza
yego urakoze dona ukomeze gusoza umwaka neza rero kandi n'undi uzakubere muhire
sawa sawa murakoze kandi n'uwo mutumirwa agiye umwaka mushya kuri we
umwaka mushya muhire nawe donate
murakoze kizito rero wumvise donati arashima ariko kandi anifuza ko n'abantu bakuru bagerwaho yavugaga abana mufata bafite imyaka ingahe ubwo naboneraho nanjye akanya nkongeraho n'akandi kabazo muririmba indirimbo z'imana mu gaturika hanyuma abana mwakira n'abo mu yandi madini baraza nabo bakaririmbana n'abandi bigenda gute biraborohera kubabona
uhereye kuri icyo kibazo mubajije bwa nyuma iyo tujya kwakira umunyeshuri ntabwo tumubaza idini arimo kuko muzika nta nubwo igira idini biriya kandi ubu ngubu ubwo twafashe amajwi y'izi ndirimbo za noheli twagira ngo nuko ari izo ndirimbo nicyo gihe twari turimo ariko umunyeshuri arangije kwiga iwacu ashobora guhimba indirimbo ashaka ashobora kuririmba indirimbo ashaka ashobora kuririmba iz'urukundo ashobora kuririmba ntabwo dutegeka abanyeshuri gukurikira idini rya mwarimu wabo ariko nk'uko mubizi buriya hari icyo bita mizike karasike mizike karasike ni iyi muzika ishingiye ku myandikire akenshi usanga ifitanye isano cyane n'iyi miziki iririmbwa mu madini kurusha uko yaba ifitanye isano n'iyi miziki mwumva mu mu tubyiniro muri za buwate ni imiziki karasike yandikwa mu manota usanga ifitanye isano cyane n'imiziki y'amadini niyo mpamvu akenshi iyo abantu bumvise ubwoko bw'umuziki wa karasike akenshi bahita babihuza no gusenga ariko hari n'uburyo ushobora gukoresha iyi muzika uririmba n'ibindi byose urugero ni uko usanga nk'indirimbo zose zubahiriza ibihugu ziririmbye muri iyi njyana ya karasike kubera ko bazihimbye bandika amanota kugira ngo za fanfari zicuranga bajye babasha kuzisoma ikindi ni uko ubu ngubu turakiga amanota gusoma amanota no kwandika ibyo mu gifaransa bita solfege de chiffrage ariko hari igihe tuzagera abana bige n'ibicurangisho umwana we yacuranga gitari undi acurange piyano undi acurange wenda violo ndetse n'ibicurangisho bya kinyarwanda babe babihitamo kuko nabyo mu cyerekezo mfite bifuza ko nabyo byagira uburyo bwo gucurangwa bwa gihanga kandi ku buryo bwanditse mu manota ejo ejo bundi twazumva nk'umushinwa ucuranze inanga ya kinyarwanda asoma amanota ni ukuvuga ni uburyo nanone bwo guteza imbere iby'iwacu ariko nanone nabyo bikagendera kuri bya bimenyetso rusange isi yose yumvikanaho bya muzika ku buryo niba nohereje iningiri muri amerika mu ishuri rya muzika ryo muri amerika abantu bamenye ko bacuranga iningiri bakurikije ya manota atari ngombwa kujya kubabwira ngo mujye mukanda hano mukande hano urumva rero ubu ngubu barakiga kuririmba amanota baracyaririmba bimwe ariko hari aho bizagera buri mwana afate oriyantasiyo ye afate sipesiyalite ye avuga ati yewe ntabwo nshaka kuririmba ndashaka umugitariste ndetse nshaka gucuranga ndashaka guhanga ibintu nk'ibyo ngibyo hanyuma rero ngira ngo icyo yabazaga ni imyaka imyaka dufatiraho dufata abanyeshuri bose bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye babyifuza kuko porogaramu y'amasomo ntanga nayikoze ku buryo ijyana n'iyi myaka baba barimo biga ni ukuvuga ko muzika twigisha twebwe intangira n'ifite imyumvire yo kuvuga ngo ntigomba kuza ngo isimbure amasomo bigaga ahubwo igomba kuza ari amasomo y'imperekezo azatuma umunyeshuri ndetse anatsinda neza n'ibindi arimo ku buryo umuntu urangiza segonderi amashuri yisumbuye azaba afite imiryango ibiri ashobora kunyuramo ashobora gukomeza yiga se medesine ubuganga se cyangwa ajya kwiga ibijyanye n'amategeko icyo ashaka cyangwa se akaba yagira mu muryango wo kuba umuhanzi afite ibikenewe byose afite ubumenyi bwose bwa ngombwa ashobora no kujya kwiga amashuri ya muzika mu burayi cyangwa muri amerika bakamwakira kuko aba afite ubumenyi bw'ibanze bwose urumva rero muri iyi minsi icyo twatangiriyeho ni abo banyeshuri bari mu mashuri abanza n'ayisumbuye ariko numva ko nkurikije abantu babinsaba mbona benshi natangiye gutekereza ko nko muri wikendi nshobora kujya nakira abantu bakuru nkabahuriza hamwe nabo bashaka kugira ibyo bamenya muri muzika ku wa gatandatu batakoze umuntu akabahuriza ahantu bakiga dore ko abantu bakuru buriya baba batanakeneye kumenya ibintu byinshi ngira ngo ibyo yabo biba ari ugushaka kwishimisha cyangwa gushimisha abandi ntabwo biba bigamije kuzavamo ikintu cy'umwuga ukomeye turabitekereza rero muri uyu mwaka ndizera ko nabyo ari kimwe mu byo tuzatangira yego hanyuma se mbere y'uko twakira gerard abana bitabira amasomo yanyu abantu bakuru bagumana icyizere cy'uko namwe mba mubahishiye hanyuma abana bitabira amasomo yanyu musanga bavanze abahungu n'abakobwa abenshi ni abahe
abenshi ni abakobwa kugeza ubu kugeza ubu ngubu abakobwa nibo bitabira cyane ariko n'abahungu bazigama barimo noneho ikindi navuga ni uko ubu ngubu ufite karasi ebyiri ni ukuvuga hari abatangiye mu kiruhuko gishize hari n'abatangiye urumva ntabwo bizana kuko baba bari bafite ubumenyi butandukanye ikindi nanone muri karasi zacu turagenda tugabanyamo igice hakurikijwe aho umuntu yiga kuko umuntu wiga mu wa mbere pirimeri n'ubwo ntabwo yakwigana n'uwo mu wa gatanu segonderi ibyo nabyo ni ibyiciro by'amakarasi dushingiraho ariko ubu ngubu ntiturabinonosora neza hari igihe biba ngombwa ko tubavanga nk'iyo hari ikintu dushaka gukora nk'iki ngiki twakoze kuri noheli cyo gufata amajwi ariko mu minsi iri imbere turagenda tubinonosora ku buryo ndetse hazaba hari n'abarimu batandukanye cyane cyane kurumva tuzaba tugiye no mu ntara muri buri mujyi ntabwo nahigisha jyenyine ibyo na byose turabiteganya turabiteganya
reka twakire gerard ndabona igihe kitujyanye gerard wiriwe neza
yego twiwe neza murakoze bose na hafi cyane y'iradiyo nashaka kumubwira imbere ya kino kiganiro kugira ngo umenye icyo nterera
uvuze ngo
nashaka kumenya objective ya kino kiganiro cyari cyerekeye iki kuko sinari hafi ya radiyo niko se yewe twagize twavuzeho byinshi cyane ni ikiganiro cyerekeranye n'urubyiruko urwaruka rwigishwa umuziki mu bihe by'ikiruhuko ubwo rero niba utakurikiye byose ntabwo nzi niba twabasha kugusubiriramo
wi yego
icyo kintu rero mubakoze kumpa akanya muri mu buruhuko urwaruka rukwiye kwigishwa ibintu by'imiziki kugira ngo rukurane alo
yego
kugira rukurane kugira ngo ruhamenyere ibintu byinshi rubafasha kugira ngo n'ingeso mbi rwojyamo ruzivamo kubera rutaronka umwanya puke
cyane rwose ndumva uhuje n'igitekerezo cya kizito nagira ngo muhe amasegonda icumi atange ubutumwa mu gusoza ikiganiro kizito
muri make cyane nagira ngo mbaze mbashimire ko twaganiriye mwakomeye ku ijwi rya amerika ndabashimira cyane nk'abandi bose bagira muhire n'abakozi banyu bose ndetse n'abatega amatwi y'iradiyo ikindi mbasaba ko abaduteze amatwi indirimbo zacu bumva iyo muzika bakunda nkunda kuvuga ngo ntibakumve injyana gusa bajye bumva n'ubutumwa kuko akenshi usanga hari abaririmbyi baririmba bagamije gufasha abantu kwidagadura ugasanga ubutumwa ntacyo buvuga cyane izo ndirimbo zose zo mu tubari navugaga ariko n'abaririmbyi baririmbye turirimba tugamije wa mugani ngo nawe twifurize amahoro tukwifurize umwaka mushya muhire n'abawe n'inshuti zawe tugushimira kandi kuba wagize uruhare muri kiganiro wakoze cyane hanyuma nshimire n'abamfashe ku buhanga bw'ibyuma yego patrick na fasire gebeho mwakoze nshimire namwe mwese abaduhamagaye n'abatuteze amatwi aho muri hose muzagire umwaka mushya muhire turi kumwe naho mu mwanya uri imbere kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu